Hey, order. Somebody want introduce somebody. Okay. The caliber of person wey introduce the uh, person where they come. The caliber of person wey go introduce person where they come go determine the quality of the person. Yes, so. I don't know whether una understand o. No? Yes, If una see army uh, colonel come to introduce somebody say somebody is coming mm -hmm. you know they expect anything, anybody below corner. Now from brigadier general upwards yes, sir. Mm. Uh, saturday we go good from friday so this man here now, he is uh, he specialize for introduction mm -hmm. na very good in introduction. Mm -hmm. Kembelembe. Oh, no, no, no. Um, my name na Aminu the comedian and Chomofuna chabi me for something. <laughs> uh, I'm not too chabi English like that. Uh-huh. but I want to introduce somebody where chabi English tomorrow. Mm. You want to introduce somebody? Where chabi English tomorrow. Hey. Mm. Uh, I know they come outside like that if you no call me. Uh-huh. uh, so the situation now be I won't call ordinary president say make i introduce this person so achigala man where i be abeg make una help me introduce my friend my brother charikin daria. una no go appreciate charikin daria can imagine na wake up about shyness be this sarki dariya dey shy una don ever watch in this thing eh is it not funny eh? Eh, eh. okay over to you sir. Don't uma me minha zoe, chai. Limbe, limbe You get that part i don't like wey they do hi hi hi kai himbe limbe <laughs> i am so you will definitely tell from my face that i'm very happy my ordinary president sir it is my singular honor and privilege that i'm the first person from my family when see you face to face <laughs> it's, it's, it's an achievement. So the other day last week, now so everybody when they call my father, said and define your son. I was saying ordinary president. You know, say if ordinary president look for you. <laughs> you don't finish. Just like this man now. As they look for run and speed, it will come. <laughs> they see with the type for my platform So go answer ordinary president say wetin i do again <laughs> because i know i know they find trouble They come tell me it's for good so everybody is asking for my number they come call my father different family member come to tell and say you don't make our mood and they find your son <laughs> my father when we get money this small wey him get him share them. <laughs> na i come say to make i come meet where i come i come as i come see people plenty i say ah, i don go take know say i don come <laughs> na eh when i come call i come call coach i come call ofedo he come tell me say no people wey dey outside come with problem you you come with solution i say ah <laughs> so na i come today. <laughs> ordinary president eh, i am so happy to see you na me happy pass this mommy wey you look for i don come i am so happy when i now go to watch the program ordinary president say he like my work he like the way i'm doing my comedy i say oh my with word. maturity oh thank you so mm. much hmm. thank you so much you know much, they sir. use vulgar words yes sir you, you know your kind of uh, comedy can never be referred to as NTBB by the National Broadcasting Co uh, uh Commission, NBC. Your own is not NTBB. No, because I don't know it that I mean a sickness. <laughs> because any joke where papa mama and their children fit sit down watch at the same time papa no shame of children children no shame of papa mama no shame Nine be clean joke. Yeah thank you so no much. be the one way. person don dey used to dey give joke for beer parlour you go call am for wedding ceremony wedding uh, reception see father see mother see children you go come dey drop beer parlour joke wey e drop wey dey everybody laugh for roll for ground for beer parlour you as an mc as a public person you need to identify the class of events. Even if even if na corporate event, corporate events get class. I don't know whether I understand. Yeah. Then the informal events, it get your own class you can informalize a corporate event based on what they are doing at that particular time. So your jokes must be situational. The way coach fold hand like this, you make a joke out of it. The way this our brother from Cyprus, sit down, you make a joke out of it. Simple, unoffensive jokes. Yes. but some people some jokes where they cram They go burial na him naming ceremony na him ceremony na divorce ceremony na yeah. uh, dem dey celebrate divorce now. even compound quarrel. Uh, nah, yes. okay compound. <laughs> oh, compound quarrel, then they celebrate am now. No, the MC dey for compound quarrel. Okay, example. Like this neighbor is your turn now. Tell am wetin you no know about sef. oh the, and the mc did yeah. yes the mc did there. this person abuse this person. yes then him go dey uh, moderate he said, Nah, now your turn tell him what you know about him. say you don't talk past two minutes now over to you compound go come scatter so after the event the mc will say thank you for having me next week we come again. <laughs> for quarrel where did you quarrel. <laughs> oh sir kindari let's appreciate him now. Can you see how somebody is sounding funny without struggling? Yes, Naturally, seamlessly, yes. Uh, Sorry. Uh, My ordinary president, uh, and this one nine they say now follow come. Yes. His name follow him, and he's portraying it here, mm, yes, Thank you. Mm. Thank you. As a woman talker, I nearly blush. So. Yeah. <laughs> so you just say na man talk am kwa. to i know as you dey talk i dey appreciate as she talk i blush. <laughs> pamela tell am something. so eh, stop wey you na lawyer my lord if i may. <laughs> if you may what if i may lis ten. Thank God he's not putting it. Yes. <laughs> so that's his thing. No, I can't put it. Now you below. Put on to me. No. Ah! but no put on for my body woto woto. just listing, just listen. Okay. Mm. Just listen. Mm. Mm. We're not going to appreciate Sarkin Daria. <laughs> mm. Okay. So, uh, eh, Sarkin Daria. My president, sir. I hear say you get an event where you de plan any moment from now, sir. Yes, sir. Now next week Saturday. 13, next week Saturday. Yes, starting of April. Where they want to the, make una capture in face now now in back una they show. Make I yes. <laughs> when I have me, I, I, I need help. Now, now him get event. <laughs> yes, 13th of April mm. for uh, Congress for Transcorp Heating. Mm. It is Serikin Multiple Labs. Mm. You know, some laughter they come just once, but my own are continuous. Mm-hmm. When you come after you laugh, you finish from the event, go. You have some takeaway joke. Mm. <laughs> this kind of person, person they open door. You go remember one year. now what happened to me when I do conductor be that too. Oh? Ebere carry me as night conductor. We they go. Hey. Oh, my president. Uh-huh. And well, I see the flyer. <laughs> oh, yeah, sure. show, <laughs> show, I show again, put show. again. yes, na be that. Uh, Nedu, Nedu, um, Nedu Wazebia dey come? Yes, she do come. Yes. She go come. Uh, killing me eh, drum. yes, they are coming. That, you know why they be she? They are joke now for both men and women. Mm. Yes. I <laughs> abeg show them again make me, make we read am. sarkin dariya multi laughs multiple laughs multiple laughs 3.0 3.0 yes this is the third edition uh, third edition yes I've do two before. This one is the three one. So, who and who are they see for picture? Yes, uh, uh, Nedu Azobia, mm -hmm. killing me. That, wait, this Nedu, no, they do Musa. Yeah, Alhaji Musa. Alhaji Musa. Yes. Uh -huh. Killing me, yeah, uh, drunk. Uh, clean the drunk. Yes. Mm -hmm. Say Kindaria. Uh eh. -huh. Kai, this boy fine. Uh, <laughs> Then <laughs> who again? Uh, Pony Bone. Uh. Yes, Akaipela. Very funny person. Uh. Then King James. Uh. King James is one of the funny person you can ever find from Benin. Hmm. It's very funny. Mm -hmm. The M. Subob, mm -hmm. short quote. Mm -hmm. Osama is on Ayewuli, the king of the north. Mm -hmm. uh, Koboko Master. Mm. And then Aboli. Mm. Aminu Nashigo do MC. That's my hair. na she go do mc yeah. so na na you na she go do mc na me go mc dey cho <laughs> na you na me go mc dey cho na you go mc dey cho <laughs> okay. Sorry. You know say you know say uh, sometimes you go talk say Elizabeth. I won't ask whether na uh, there are people na they talk that Elizabeth, Elizabeth, or Juba. I can tell you it's not our people that talk Elizabeth. <laughs> so which day be this event? 13th of April. Saturday. Yes, next week Saturday. Next week Saturday. Yes, sir. After this Saturday. Yes, my president. Congress Hall. Yes, Transcorp Hilton. Transcorp Hilton. Abuja. Abuja. Yes. How many o'clock? Eh, the the the my show no dey start late as against how e dey happen for other people mm-hmm. me i start early because mm-hmm. na family friendly audience i dey mm-hmm. so 5pm red carpet 6 e don start in the event that you sit down 6 the first comedian ever enter stage serikin dare i get content you go don live pieces before the first person come stage mm. na so i plan am mm. so that by the time the first person come una do already mm. then they uh, get ciwon uh, uh, uh. Mm. understand mm. yawa okay uh, how much be gate fee uh, ticket for help me put who is where foot, foot foot it who is the putter <laughs> foot foot the level uh, here wow. yes Frinko. regular ticket she is 7000 mm -hmm. bip 25 mm -hmm. then um, good table Mm. na 500,000 the other amount i know one shout Flattening <laughs> on table for 10 mm. Two million. No, one million. Oh, one million. Then okay. premium table for mm. front row mm. for ten people. Mm. Two million. Two million. Okay. Yeah. Make we appreciate them. Make I tell you now something. You see, now for this part of the world, we know they value people like this. Even though the grandfather of comedy, Ali Baba, May God Almighty continue to bless Ali Baba. Amen. Now, one man will respect himself until he go die, he go continue to respect himself. Ali Baba na person when be say he he dey grow, he reach one level, he say make I give a chance. He can't dey groom other people. Me and Ali Baba don MC one event for Kaduna. They carry and come. I say where I dey admire from a distance <clears throat> excuse me e can't be saying I'm me and I'm go mc so i you know as per senior na big boy yeah, i they wait for am to come you know, come you know, come people come they worry but in there i take I they look for I ashe im give me opportunity ne as per senior in no say if you collect microphone that is the end of my career so the small one where i get when i do do do they do they do they do i can't introduce one item i can't cite them. i can't go meet them, sir it's your turn When I know what you tell me hi till i go die i go i go live to respect alibaba he say you have stolen the show already if i go on stage there What am I going to do? Just continue. Yes. So, no be some of these ones we don't grow small. They no want make other people grow. Are we together? Please give I us. I have one testimony mm. while I live. Mm -hmm. So I usually I don't like to do my show plenty plenty i do once in a year or two years mm -hmm. the reason is so that i create scarcity mm -hmm. and people just so i don't affect my relevance so mm -hmm. 2022 i do the second edition of my show mm-hmm. so i went to alibaba january 1st i performed by god grace we had a good time so when i started promoting my show alibaba know the bill i know even tell her In come call me say uh, when be my show i come tell am the date he say okay say him wife to say he must attend this show if no me and go find another wife i know na joke yeah. <laughs> so i come laugh he come say he's coming so i come say okay where i go book ticket uh, where when i go book the ticket where uh, which hotel him go Senior man. make i book transcorp he say man no worry when him come i enter enter the show when you comot he no tell me i no know. na senior man be that let's appreciate alibaba. free of charge. He just came to the show, so senior man. he left. Mm, senior man. Yes. So give us phone number. Okay, the phone number to call. I, I mean, we bring that one. If you if you announce the number, yeah. I mean, go help us uh, re-echo the number. Yes. <laughs> You know when I go here. Now I make the owner go announce her first. The phone number to call for, for ticket and inquiry mm. na 070 42 04 77 96. 070 42 04 Mm-hmm. seven seven mm-hmm. nine six. Mm-hmm. thank you sir. abeg make uh, aminu na uh, na I, I, I, I, na him go em, emchi. Uh, my ordinary president i no dey like number wey seven plenty try like this. <laughs> you sure? Cut, cut now, cut. I know they like number HF play. It they chauffeur me. It they chauffeur you. Mm, but I go try my best. Ah. Uh-huh. Zero seven zero. Uh-huh. Four two. Uh-huh. Zero four. Seven seven. <laughs> Nine cheese. <laughs> I will repeat them again. Zero seven zero. Four two. Zero four. Seven seven. Nine cheese. <laughs> I've abẹ́fẹ̀dọ̀ kan ẹ̀fẹ̀dọ̀ ẹ̀fẹ̀dọ̀ tv ẹ̀fẹ̀dọ̀ worldwide. my ordinary president. Uh, abeg repeat the. Hey, before you repeat am. Uh, i wan correct something you know say pa bin don get something for eh, mind since. Uh -huh. uh, first question wey i ask say why dem dey call juba and i wan correct am today. Mm -hmm. uh, you know igala people wey you see. Mm. na international trade na we dey inside. Mm-hmm. and this international trade most time we dey carry our things go outside country obiolo. if you see like obiolo like obiolo mm. there is a place called juba the capital of south sudan is juba so they are used to carrying things to that place so you see now now because say dem dey used to international journey okay abeg una wen i dey studio the capital of south sudan na where na juba abi na juba so so now as they come home dem come see say place dey here where they call am say na na zubaibi somebody dey feel say the one wey dem see dey international na him be the right one na the reason why we dey call juba be that no be say na mistake dem dey make. no my ordinary president i dey awake and i dey <laughs> dey fine. <laughs> my my ordinary president. I mean? And as for Aminu. What of the chairman? calm down now. what of the travel travel. Uh, my ordinary president you know make i tell you about uh, uh, wetin we dey call like if you go to igala place now mm -hmm. there is this notion where they go say this igala no be the original or mm. this igbo there is nothing like language where no be original mm. any language where they for border line wey share border with another language there is something where we dey oyibo dey call adulteration mm. because they dey interact constantly then they marry they intermarry over time you go see say person wey be say as we dey here now so many things dey wey if i speak somebody go know say kai be like say you no know the family mm. either you go talk rekpete or you go talk one thing wey be say we dey learn from you na the same thing dey happen to every language mm. that is why you go see igbo people wey dey for enugu side wey share border with the igala and the idoma you go see say over time their tongue go be like say e get as e be no mean say no be they no be original so na the same thing this one now we still dey try to investigate which part which which border <laughs> the which which part of the igala side where in The and who in dey interact with. Uh, eh, im go announce the phone number now. okay but give am microphone. but <laughs> it's correct true true Jubana, na chow chudan. okay Jubana, na chow sudan. na chow chudan. Mm. mm. tso eh, di nɔmba na zero seven zero eh, eh, four two zero four seven seven nine six. <laughs> abeg repeat am again. The number na zero seven zero. Mm-hmm. four two. Mm-hmm. zero four. Mm-hmm. seven seven. nine cheese. <laughs> Make we appreciate. Sarkin Daria, you go come back tomorrow. You get you, some of your videos where we don't select. Thank Where we won't play on air with your kind permission. We know they use anybody content without permission. So uh, with they respect intellectual property. So you go give us the go ahead. You there for studio. After we talk with you, you go we go play your content and so that uh, many people go take take um, uh, enjoy life even before the show. Thank, Thank you, you very president. much. Yeah. Thank, Thank you so much, you. my president. Yeah. I appreciate it. Thank you, sir. Sir, please, while he's coming tomorrow, he should bring tickets for people like us that our birthday fall on that day, so maybe they could give us tickets. They will. <laughs> Anambra kwenu. Anambra kwenu. Anambra kwezu Eh, na seatmate. okay. I will, I will, for you, I will give you one free ticket. Oh, thank you. So uh -huh. So, but if you have your friends that are coming with you, they will buy. Thank you so much, my president. Yes. I appreciate you so much. Thank you, Brekete. Thank you. Thank you.